iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byayo muri kino gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda aha dusamiranira ni i washington dc ndabaramukije inshuti namwe bagenzi mu duteze amatwi turi ku munsi wa mbere itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe nanjye aloise bigira imana yaremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo turabaramukije mwese tubahaye ikaze twe twari mu nzu twamaze kugara tujya twumva rero bavuze bati hagarara hagarara hagarara uwo mwanya rero bavuze ati hagarara hagarara twagiye twumva leta amariko arakoma induru bamurashe uwo ni umunyagihugu wa kumusaga avuga ku masasu yumvikanye mu ijoro ryo kuwa gatandatu ushira uwimana iyo nkuru n'izindi zirimo ibijyanye n'igihugu cya tanzania gifatwa nk'akararo keza mu bihugu bya afurika mu kubahiriza ibiringo by'umukuru w'igihugu inkuru y'ingingo leta zunze ubumwe za amerika iherutse gufata yo kurungika inteko za amerika kurwanya umuhari wa boko haramu mu gihugu cya kamerune ndetse n'ayavugwa hirya no hino ku isi turabashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu imbere y'izo nkuru zose tubanze duha akanya mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye mwaramutse neza alphonse mwaramutse neza royizi mwaramutse neza mwese muri ko murakurikirana ano makuru reka tuyahere muri afurika ku munsi w'imana haratunganijwe igice cya mbere cy'amatora y'inama nshingamateka amatora atitabwe cyane n'abanyagihugu kandi yitwa kuyoza afasha perezida abdel fatah lcc gutsimbataza gutsimbatara ku butegetsi ayo matora rero naho yatunganijwe yari amaze gusiba akatari gake ategekanya gushyiraho abashingamateka amajana atanu na mirongo icyenda na batandatu akazobandanya no ku munsi wa mbere mu ntara 17 kuri 24 kuri 27 igice ca kabiri c'ayo matora gitegekanijwe gutunganya ku itariki mirongo ibiri na zibiri na mirongo na zitatu z'ukwezi mu zindi ntara abanyamisiri baba mu mahanga bo baratanguye gutora ku munsi wa gatandatu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri rero misiri nta nama nshingamateka yari ifise yari hasanzwe ico gihe yarafuswe n'iteko rya sentare kuko yari igwiriyemo abashingamateka baturuka mu murwi w'abiyita fraternite musulmane wahoze atwara icyo gihugu mohamed mosi umurwi wisunga intwaro ishimikiye ku mategeko y'idini rya kisilamu leta ya misiri ikaba yarawushize ku rugero rw'umugwi w'iterabwoba ibizova muri ayo matora birindiriwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kabiri perezida barack obama ku munsi w'imana yarasabye leta ya amerika ko yo kwitegura gutangura gutezura ibihano by'ubutunzi yafatiye irani mu gihe hageze ko intambwe ya mbere y'amasezerano yumvikanye ko mu kwezi kw'indwi atangura gushyirwa mu ngiro perezida wa amerika yavuze kandi ko na irane yatanguye gukora ibikenewe ibikenewe kugira ngo ayo masezerano abe nko mu gukuraho intango yahora itaramwo ubumara bwo gukora ibirwanisho ronyanganda mu kugabanya urugero rw'ubutare yengamwo ubwo bumara bwitwa uranium hamwe no kuzuza amazi icyo kizu ibyo byose byarimwo mu ntumbero yo kwerekana neza ko idashobora gukora ibirwanisho ruhonyanganda ibihugu bya buraya nabyo nyine byaratangiye gutunganya amategeko yabyo kugira ngo bishobore gutezura ibyo bihano frank walter steinmeier ni minisitiri w'ubudage ashinzwe imigenderanire yavuze ati ibihano bizohaguma gushika turonke ivyemezo ko Iran yamaze gukora ibyitegerezo gukora umusoda umwe w'umunyisirayeli yarishwe abandi bantu cumi barakomereka bikozwe n'umunyapalestina yarashe ku gituro ca bisi iber sheba imbere y'uko acayishwa nawe nyene n'igipolisi uyakoze ubwo bwicanyi ntiyamenyekanye ahandi havuzwe ubwicanyi nk'ubwo ni mu gisagara ca ebron aho isirayeli ahana urubibe n'igisagara ca gaza muri palestina muri izi ndwi zibiri gusa ziheze hamaze gupfa abanyayisirayeli umunani n'abanyapalestina mirongo ine n'umwe ubudagi bwaremeye gufasha igihugu cya turikiya kwinjira mu muryango w'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya bidatevye ariko bugasaba ko turikiya nayo yokwemera igakorana n'ibindi bihugu mu gutora inyishu ku bibazo by'impunzi zihungira mu bihugu bya buraya ku bwinshi muri iki gihe ibyo byamenyeshejwe na angela merkel ni minisitiri wa mbere w'ubudagi muri icyo gihugu bamwita chancelier aho yari istanbul ku munsi w'imana aje kuganira na ahmed davutoglu minisitiri wa mbere wa turkiya naho bimeze uko rero impunzi ibihumbi n'ibihumbi mu ijoro ryakeye baraye ku mupaka wa croatia na serbia mu mbeho y'igikonyozi batagira n'ico bi- bafungura izo mpunzi zishika ibihumbi bibiri zari mu mabisi adashuhije zirindiriye kwinjira muri Serbia inzira izijana mu bindi bihugu vya Buraya inyuma yaho Hongiriya yugariye umupaka ihanana Croatia amabisi asigaye afata urugendo rurerure kugira ngo ashobore gushika ku mupaka wa Slovenia ico gihugu naco kikaba carafashe umugambi wo kugabanya igitigiri c'impunzi zishobora kwinjira ku munsi kitarenga ibihumbi n'amajana atanu kugira ngo ntibarengerwe bavuga bati ntidushobora kureka impunzi zirenga izo ngo zinjire tudashobora kuronka uburyo bwo kuzifasha ngo zibandanye urugendo babar bolok umuvugizi wa hcr yavuze ati hongiriya yaratumye impunzi zigira ibibazo gusumba post jan sefik umukozi akomeye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati ya slovenia nawe yatangaje ku munsi ku mu- ya- yatangaje avuga ko ku mu- mu minsi icumi hashobora kuba hinjiye impunzi ibihumbi mirongo itatu na bitanu ati ibyo navyo twebwe ntabyo twoshobora kwemera iki yaga gicanze n'igihuhusi kopu caraciye mu buraruko bw'amazinga filipine ku munsi w'imana cica umuntu umwe abandi ibihumbi n'ibihumbi barata ingo zabo barahunga naho abahinga bavuga ko inguvu cari kizanye zagabanutse kuva imvura itanguye kurwa umuyagankuba waracitse mu bice byinshi n'amabarabara aracika kubera imvura nyinshi kandi bitegekanya ko ishobora kugwa gushika ku munsi wa gatatu
turagukengurukiye alphonse ku makuru ahejeje kudushikiriza ariko tugusaba tugume hafi kugira uhava udushikiriza incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika iyi porogaramu yacu tuyibashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa mungu kuri radiyo ijwi rya amerika fm ijana na zine n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mudukurikiranira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda no kuri fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri mu makuru avugwa mu biyaga binini tuyahere mu burundi aho muri komine ya muha aho ni muri zone ya musaga hasubiye kumvikana inkoho n'amasasu mu ijoro ryo kuwa gatandatu bishira uwa mungu umutama w'imyaka yababa mirongo irindwi yarahasize ubuzima inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidelite ishatsi ayo masasu n'amagenda byatangiye kumvikana ijoro ritaritera nk'uko bivugwa n'abanyamusaga twatanguye kuzumva kuva saa tatu na mirongo ibiri n'itanu nsangura zivugira mu gikoto nahaza gitaramuka hose tukumva abantu rero baguma bakoma induru bakoma induru inkunze urwamo rutanguye kuvuga rw'inkoho tujya twinyegeza mu mazu gushika ubu nta muntu ashobora kuvuga ati nabitwaje ibigwanisho cyane n'abapolisi umutama yahora ararizamu ku muhana uri muri quartier gitaramuka ku rya gatatu azwi ku izina rya goyigo yohani yarishwe arashwe aya makuru tuyakesha umubanyi wiwe twe twari mu nzu twamaze kugara tuza twumva rero bavuze bati hagarara hagarara hagarara uwo mwanya rero bavuze ati hagarara hagarara twagiye twumva rero tamari kwarakoma induru bamurashe bamurasiye mu ibaraza ry'inzu n'urusasu rwaciye muri porotayi indani nk'ibintu vya politike ntavyo yarimwo umuntu w'umutama nyene w'umunyagihugu nyene nk'abandi urupfu rwiwe rwatubabaje cane rwose kuko yari umutama umubanyi umugiraneza yakira abantu ruradusize mu imvune nyinshi cane rwose hambavu y'uwo mutama yarashwe hari n'undi muhana wakozweho igitero aho nyine muri zone ya musaga uwo muhana uri ku rya kabiri ukawubamwo uwurongoye umugambwe sawanyafrodebu muri zone ya musaga imana yarakinze ntawakomeretse kiretse ibiyo vy'inzu vyamenetse biturutse ku masasu yarasiwe nayo ku bateye uyo muhana amakuru twaronse n'uko bari bambaye umwambaro w'igipolisi iyindi nkuru twahawe n'abanyamusaga niyo y'uko ibariyeri y'igipolisi iri iruhande ya station kobile hino gato y'ikiraro c'uruzi kanyosha kwibabara rya bujumbura agenda nayo nyene yatewe twagerageje kurondera ico mu gipolisi bavuga kuri aya makuru yose twaronse inyishu nyene twahawe n'umuvugizi w'igipolisi pierre nkurikiye ni uko mu cegeranyo afise harimo ko umutekano muri rusange waraye wifashe neza mu gisagara ca bujumbura kiretse amasasu yaba yarumvikanye mu icungararo yo mu kamesa aho naho pierre nkurikiye amenyesha ko ata mupolisi akorerayo yamara ko akorera abasirikare ari naco gituma yaciye aturungika ku muvugizi w'igisirikare colonel gaspar baratuza uyu nawe tumurondeye yatubwiye yuko atacegeranyo cavyo araronka ibujumbura fidelite yishatse ijwi rya amerika amatora y'umukuru w'igihugu muri tanzania atekanijwe kuwa mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi kwa cumi jakaya kikwete arongoye igihugu ca tanzania iki gihe agiye kubisa abandi kuko ibiringo vyiwe bigiye kurangira Tanzania rero nakarorero keza muri Afrika mu bijanye no kubahiriza ibiringo vy'umukuru w'igihugu mu gihe hari ibindi bihugu ku mugabane wa Afrika ivyo vyananiye ni inkuru y'umumenyesha makuru wa radio ijwi rya Amerika i Nairobi Jill Greg ariko tukayishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza ibitamenyerewe mu ndongozi nyinshi za afurika umukuru w'igihugu ca tanzania jakaya kikwete yafashe ingingo yo kurekura ubutegetsi inyuma y'ibiringo bibiri yari amaze atwara dore uko umushakashatsi ajoa anyimadu abisobanura Since 1992, the return to multi-party democracy in Tanzania.
kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri imigaruka ry'imigambwe myinshi yisunga demokarasi muri tanzania ribaye abakuru b'ibihugu batwara ibiringo bibiri by'imyaka itanu itanu hanyuma bakabona kuva ku butegetsi urumva rero by'ukuri nta gitangaje ko perezida kikwete yemeye kuva ku butegetsi ubu ariko tanzania nayo ikora ibintu byisa ntifatwa nk'intangarugero muri afurika mu bijanye n'indongozi zubahiriza ibiringo n'injyane ziheruka kwaduka mu burundi inyuma y'aho perezida pierre nkuru nziza yitoreje ku nshuro ya gatatu na burkina faso perezida mbuleze compaore akomorwa ku butegetsi n'imyiyerekano y'abantu ibihumbi n'ibihumbi mu mwaka uheze inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'indwi yari amaze atwara biravyerekana urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cy'u rwanda mu minsi iheze rwemeje ko perezida paul kagame yemerewe gusubira kwitoza ku nshuro ya gatatu muri congo brazzaville perezida denis asungeso yasabye ko hofutwa ingingo y'ibwirizwa nshingiro ivuga ko abakandida bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu batoba barenza imyaka mirongo irindwi y'amavuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho haracyari igifungu ku ngingo perezida joseph kabila azofata mu minsi iza umushingantahe thierry virculon umuyobozi w'umushinga wa afurika yo hagati mu kigo international crisis group the lack of, uh, of uh, strong institutions agira ati iyo atanze inzego zikomeye zihari niyo mpamvu yo kuronka umugabo akomeye rero abagabo bakomeye si abagiye kubaka inzego zikomeye abagabo bakomeye bubaka inzego zigoyagoya kugira ngo bagume ku butegetsi ibi nibyo byagumye biba muri congo brazzaville congo kinshasa n'ahandi n'ahandi nanone verculon agira ati impari ku bijyanye n'ibiringo bibiri ni uguhisha ikibazo nyamukuru mbega abarongozi bifuza kongereza ibiringo byabo barabibereye ku byerekeye uburundi avuga ko abantu bari bakwiye kwitwararika gusumba ibijyanye n'amategeko iyo bavuga ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza aho kwibaza ibyo yaranguye n'izo atashoboye kurangura mu gihe amaze ku butegetsi ariko dr john baku umwigisha mu by'ubutunzi muri kaminuza ya weber state university yizera ko indongozi zitubahiriza ibiringo ziba zirungitse ubutumwa bukene ku banyagihugu if the highest political official in the country mu gihe umutegetsi mukuru muri politike mu gihugu ariko aragerageza guhindagura ibwirizwa nshingiro ngo yigumize ku butegetsi imyaka yose ivyo bisigura iki ku munyagihugu nyarucari ariko arategekwa ku nguvu gusonera ibwirizwa ry'amanyanga amasezerano y'amahoro akenshi aba arimwo amajambo yemerera indongozi ibiringo bibiri gusa ariko ibi ntivyamara umuti mwiza nk'uko vyemezwa na macdonald wo muri woodrow wilson center as long as it's done in a legal and constitutional manner avuga ko amakungu yari akwiye guhagarika gushimikira kuri izi ngingo igihe cyose rikozwe mu nzira y'amategeko n'ibwirizwa nshingiro byemejwe na za sentare sinibaza ko dufise uburenganzira bwo kwivanga mu bwigenge bw'ikindi gihugu umwigisha wo muri za kaminuza afatikanije na leta muri american university adrienne roba yemeza ko amakungu atari akwiye kubandanya ashimikira ku biringo kugira ngo yerekane ko igihugu cifashe neza canke nabi ariko nanone uwo mupfasoni avuga ko abanyafurika bo nyene ubwabo muri rusange bashigikira imyaka y'ibiringo ego sinshigikiye ko iciyumviro c'ibiringo ari integuro mbi y'ibihugu vya rutura hari ugushigikirana k'ubunyamaswa ku mugabane wa afurika ingaruka y'ibi byose ni uko abatware baca bahindagura amabwirizwa nshingiro bigahinduka nk'iminsi ya kera aho bumva ko bategerezwa gutwara ibihe bidashira aha nibaza ko ibi turiko turavuga tubivugiye mu bibanza nka kongo u rwanda niko si ivyitegererezo vya demokarasi ariko abategetsi bashaka gucisha aho bagomba kugira ngo barengane no muri burkina faso compaore yabanje guhindura ibwirizwa nshingiro kugira ngo yitoze ubwa gatatu uko biri kose hari imvo nyinshi zitanga ivyizigiro naho bidafasha ubu hasigaye kuraba ko ejo hazoza indongozi za afurika zizoshira mu migambi ukuva ku butegetsi igihe zagenewe kirangiye eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika igihugu ca Kamerune naco n'ibihugu bibanye vyakiriye neza ingingo ya leta zunze ubumwe za Amerika yo kurungika abasirikare muri ico gihugu kuja kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram iyo ngingo yafashwe ku munsi wa gatatu n'ibiro by'umukuru w'igihugu aha muri leta zunze ubumwe za Amerika ije mu gihe uwo muhari ubandanya kwiha inkumbi mu bihugu vya Nigeria, Kamerune, Chad na Niger ni inkuru yatunganijwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Zlatika Hoke ikaba yateguwe na mugenzi wacu Eric Bagiriwe ubusa umutwe wa boko haramu umaze kwica abasivile bagera kuri magana ane mu majyaruguru ya kameruni kuva mu mwaka ushize ibitero bya vuba bikomeye by'uyu mutwe byateye leta kongera ingabo mu karere zikuye muri cadi inyubako zihuriramo abantu benshi mu murwa mukuru yawunde zubakanywe ibyuma kabuhariwe mu gusaka ibisasu eric kwiseyo ni inzobere mu by'ubwubatsi C'est une très bonne initiative. Ça fait évoluer la chose. C'est bien pour tous les Camerounais.
iki ni icifuzo ciza bituma igihugu ca Kamerune kimenya ivyo kiriko kiracamwo ariko abaturage benshi bahohotewe bihagije baragerageza guhunga igihugu biteza ubuzima bwiza mu burengerazuba bw'uburayi bamwe ntibabikora nk'uyu mugore watawe muri yombi n'abarinda inkengero za libiya why I left my country because of Boko Haram. Boko Haram is still disturbing us.
kuki nahunze igihugu cyanjye ni ukubera boko haramu boko haramu iracyatubuza amahwemo barica ababyeyi bacu barica abasaza bacu na bakuru bacu na barumuna bacu niyo mpamvu byabaye ngombwa ko mpunga igihugu cyanjye ngo mbone uko nashakira amashuri meza abana banjye n'umugabo wanjye and my husband.
ubuyobozi bwa obama ku wa gatatu w'icyumweru gishize bwatangaje ko bugiye kohereza ingabo magana atatu muri kameruni mu butasi ubugenzuzi n'ibikorwa byo guhangana n'abarwanyi ba boko haramu abanyakameruni bashimye iyo nkunga edmond kamugwiya ni umwarimu muri univerisite katolika duwara L'envoi des militaires et des soldats euh, américains, je disais tantôt, arrive à point nommé parce que...
iyo ngingo ni nziza kandi ifashwe ku gihe cyo kuko ibyo bigiye gufasha kamerune kuko irengeye ibyo dukwiye kubirabira muri rusange si igihugu cya kamerune cyonyine iyo mfashanyo izogirira akamaro abantu bamwe baribaza iby'ubu bufasha eric ciyage ni umuyobozi wa kampani imwe muri kameruni J'entends bien qu'une telle situation de crise appelle des énergies.
ushobora kumva ko akago nk'aka gakeneye ingufu n'inyishu biberanye n'ikibazo ariko ntidushobora no kwibagira ko leta ziza kudufasha zibifisemo inyungu igihugu gituranye nigeria cyakirije yombi icyemezo cya leta zunze ubumwe za amerika cyo kohereza ingabo muri kameruni kinasaba ibindi bihugu gusenyera umugozi umwe mu rugamba rwo kurandura burundu iterabwoba
ubu naho ni umwanya watekanirijwe amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda agiye kudushikiriza amakuru y'inkino yaranze u rwanda mu mpera z'indwi turangije tumwumvirize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize kuwa gatanu ikipe ya as muhanga yatsindiwe ku kibuga cyayo na as kigali ibitego bibiri ku busa kuri stade muhanga kuri stade doramikiye ku mumena kiyovu siporo yatsinze marine fc ibitego bibiri ku busa ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itatu apr fc yatsinze rwamagana igitego kimwe ku busa kuri stade doramikiye ku mumena espoir fc itsinda musanze fc igitego kimwe ku busa kuri stade kamarampaka i rusizi hanyuma mu mukino w'ishiraniro wabereye kuri stade yo ku kicukiro ikipe ya polisi fc yaguye miswi na rayon siporo igitego kimwe kuri kimwe ejo ku cyumweru mukura victory siporo yatsinze sunrise ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade muhanga gicumbi fc itsindira etensere iwayo ku kibuga cya tamutamu ibitego bibiri ku busa ku kibuga cy'inyamata bugesera fc yanganyije n'amagaju ubusa ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa gatanu wa shampiyona ikipe ya mbere ni ya es kigali ifite amanota cumi na rimwe ikaba inganya amanota na polisi fc iri ku mwanya wa kabiri iya gatatu ni ya plfc ifite amanota icumi ikipe ya kane ni kiyovu siporo ifite amanota icyenda ikaba inganya na mukura victory siporo nayo ifite amanota icyenda ikipe ya gatandatu ni rayon siporo ifite amanota umunani gicumbi fc ni iya karindwi nayo ifite umunani ku mwanya wa munani turahasanga amagaju fc nayo ifite amanota umunani iya cyenda ikaba espoir fc ifite amanota arindwi ku ku mwanya wa cumi hari musanze fc nayo ifite amanota arindwi iya cumi na rimwe ni sunrise fc ifite amanota atandatu ikipe ya bugesera fc ni iya cumi na kabiri ifite amanota atanu rwamagana city ikaza ku mwanya wa cumi na gatatu n'amanota ane ikipe ya cumi na kane ni marine fc ifite amanota ane nayo ikipe ya cumi na gatanu ikaba etenseri fc ifite inota rimwe ku mwanya wa cumi na gatandatu ari nawo wa nyuma turahasanga esi muhanga ifite inota rimwe n'umwenda w'ibitego bitandatu tugiye mu mukino w'intoki wa voleboro ejo bundi kuwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru mu rwanda harangiye umwaka w'imikino ubwo hakinwaga irushanwa rya kareda rihuza amakipe ane ya mbere muri shampiyona ku ruhande rw'amakipe y'abagabo amakipe ane yari yaserutse ni inatec volleyball club y'ikibungo rayon sport volleyball club apel volleyball club na kirehe volleyball club amakipe ane yahatanye muri karedasi mu bakobwa ni rwanda revenue authority volleyball club apel volleyball club ruhango volleyball club n'urwunge rw'amashuri rwa mutagatifu aroyizi rw'irwamagana mu bagabo ikipe ya rayon sport niyo yegukanye igikombe cya karedasi itsinze inatec volleyball club amaseti atatu kuri abiri ikipe ya rwanda revenue authority volleyball club yatsinze apel volleyball club ku mukino wa nyuma amaseti atatu ku busa mu cyiciro cy'amakipe y'abakobwa yari claude munyandinda i kigali
tukiri ku makuru y'inkino tuve mu rwanda tuje i burundi aho umugwi nserukiragihugu w'uburundi mu mupira w'amaguru ubandanya kwitwara neza mu nkino mpuzamakungu kuri uyu wa gatandatu uheze umugwi w'intamba mu rugamba w'abakinira iwabo abo bitwa joel loco mu gifaransa watsindiye bujumbura umugwi nserukiragihugu w'igihugu cya etiyopiya ibitsindo bibiri ku busa ibujumbura n'inkuru tubaza evariste nziko banyanka
akanyamuneza kari kose kuri uyu wa gatandatu ku kibuga cyitiriwe umugano Rudoviko rwa gasore umugwi nserukiragihugu w'abakina mu higanwa ry'igihugu mu cyicaro cya mbere bari bagiye gutsinda warriors wo mu gihugu cya etiyopi ibitsindo bibiri ku busa ibitsindo byose byatsinzwe n'umukinnyi rodi mavugo ku munota wa kabiri w'urukino no ku munota wa mirongo icyenda na kabiri abakunzi b'intamba mu rugamba akanyamuneza kari kose uyu yari yaje avuye mu rumonge aje kurorera urukino ndaryohewe cyane rwose kandi jeva mu rumonge ninaza kuraba iyi mace kubera uburundi twaba ari kubizigira ko bwotera imbere ko turi mu bibazo byinshi byubakiye uburundi mugabo dukeneye ko twaba dutera imbere kugira ngo twege abarundi naho tumenyekane mu makungu ko turi imbere y'abandi bantu twese tuzotaga ibyo dufise kugira bagende bafise amahoro ko no mu mutima bagende bizeye ko uburundi bubakunda icyo abakunzi b'umupira w'amaguru mu burundi basaba intamba mu rugamba ni ugutera iteka igihugu ku wa gatandatu w'indwiza bakazana intsinzi mu rukino rwo gusubiza ruzoberi ya dizabeba ni iteka ntangereho ubwa mbere ku gihugu cy'u Burundi ni ukuri mesiyaro journaliste turahimbawe cyane kubona ino saha dushoboye gutwara n'amanota atatu imbere y'umugwi wa etiyopi nubwo bitari bworoshye ariko umugwi wacu wagerageje gusatira urakina neza ni ukuri n'intsinzi twishimiye igihugu gifata mu mugongo abakinnyi bacu kugira bongere baduhe intsinzi pour le match retour vraiment bizoduhimbaza turiteguye kujya muri CHAN au Rwanda kuwa gatandatu hari urukino rwo kwishyura ni iyihe impanuro utekereye abakinnyi n'intamba mu rugamba baza gukina iya dizayi muri etiyopiya ikintu cya mbere twabatekera ubwa mbere disipurine kwanza mu rukino hama bagakoresha icyo bita koheziyo mu mupira w'amaguru kuko atakumvikana ntacyo ntacyo vamwo ni ukuri turabyishimiye ko abasore bacu ni bato baranyaruka barazi gushyira umupira hasi reka ibintu byose barazi kubikora sifi ko bumvira umukoca wabo hama bagira organization nziza yaje turazi ko no muri etiyopiya nta nkeka intsinzi tuzizana ngaho i bujumbura gael duhaindazi yari kizigenza w'umurwi kuri uyu wa gatandatu nawe nyine yaragaragaje umunezero yemereye abakunzi b'umupira w'amaguru mu burundi kuzotakwana intsinzi mu rukino rwo gusubiza iyi ntsinzi n'uno munsi tuyakiriye neza kubera yari ikenewe cyane ko ngahanye dutsinda amagoni menshi kuko hariya nyine birashobora kuba kubera bavuga na ukuntu ikirere cyabo kimeze bavuga ko kimeze nabi mugabo byari bikeneye ko no munsi ngahano imashini uno munsi dushobora gutsinda ibitsindo byinshi tukagira diferansi y'amagori menshi urukino rukurikira tuzorukina nk'uko twakinye no munsi nka deuxième mita kubera uravye ubarekeye umwanya munini wo gukina barakina neza mugabo ubegereye ukabasatira cyane urashobora kubaka umupira neza fasirima ukagenda imbere twe twabwiye ko tuzobaserukira neza tuzotahukana intsinzi kuri yonere y'igihugu cyacu origene yunge ko umwe mu bamenyereza b'intamba mu rugamba ati tugiye gutegura urukino rwo gusubiza kugira vyanka vyakunda tutahukana intsinzi abanza nawe nyene kugaragaza umunezero ego intsinzi ni nziza turasinze urukino rwa mbere mugani mwe bariko dufite urukino rwa kabiri turasinze tugiye kwitegura kugira tuzoshobore kuraba ingene twashobora gukina neza hari wabo tukabatsinda naho nyene mugerageje kurangira urukino rwari rumeze mu ntango rwari mwumbeho hama mu shesha kabiri rurashuha mwakosoye iki?
ego urabona urukino nkuru ntiruragorosha urumva ni ni inkino zibiri dukina kandi twese dutangura umengo twari dushuye natwe twari twahaye bimwe bita konsinya abakinnyi bacu ko batezwa gukurikira tukarondera ibitsindo hakiri kare twanaronse igitsindo mu minota nka cumi ya mbere naco ituma twaciye tugerageza tukagwana mbwa nabo si umusi umugwi woroshe nugenda twiteguye tukabandanya twitegura kugira azoshobore kugira vyiza hari iwabo E, twabonye ko habaye akagorane kumumenyereza mu- mu- mugenzi wanyu aho umumenyereza wa Ethiopia yeretse umukinyi w'intaba mu rugamba yuko iyo mukerera e, kirya kimenyetso yamweretse kirabatera ubwoba ku ruhande rw'intaba oya ntigishobora gutera ubwoba kuko mu nkino z'umupira w'amaguru nta byo kugwana yavyerekanye ahubwo ibya- ivyantangaje nuko baciye birukana umumenyereza w'iwacu kandi ariwe yagize amakosa yeretse ko ashobora kumukerera kirya mu misanzwe atezwa kumwirukana ahubwo bakanamuhana n'imbere y'amategeko aga- akaronka n'ibihano kugira ntazosubire kumenyereza ataronse ivyo bihano abakuzi b'umupira w'amaguru muri no munsi baza ari benshi cyane kuraba intamba mu rugamba n'akahe kajambo mubabwiye ku bijyanye n'urukino rwo kwishura ego tubabwiye ko tugiye kwitegura kugira tuzoshobore gutsinda urukino rukurikira kandi bagumye badushigikira badushigikiye nta- nta kidashoboka nibaze ntari yako uzoshobora kugira ibintu vyiza umugwi w'intamba mu rugamba uramutse utsinze umugwi w'iserukiragihugu wa etiyopi uzoba uronse uburenganzira bwo kuzuja mu nkino za nyuma za shane zizobera mu gihugu cy'u rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi i bujumbura evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika
inshuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya tugira dusozera ibiganiro byacu byo muri kano gatondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu alphonse ndayikengurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru y'irya no hino ku isi yadushikirije
ibice bikuru bikuru byari bigize ayo makuru twatanguriye amakuru muri misiri aho ku munsi w'imana hatunganijwe igice cya mbere cy'amatora y'inama nshingamateka amatora atitabwe cyane n'abanyagihugu kandi yitwa kuyoza afasha perezida abdel fadah el sisi gutsimbatara ku butegetsi igihe cya kabiri cy'ayo matora gitegekanijwe gutunganywa ku itariki mirongo ibiri na zibiri na mirongo irindwi na zitatu z'uku kwezi mu zindi ntara ibizova muri ayo matora rero birindiriwe mu ntango z'ukwezi kw'icumi na kabiri perezida barack obama ku munsi w'imana kandi yarasabye ko leta ya amerika yo kwitegura gut- gutangura gute- gutezura ibihano by'ubutunzi yafatiye irane mu gihe hageze ko intambwe ya mbere y'amasezerano yo yumvikanye ko mu kwezi kw'indwi atangura gushyirwa mu ngiro perezida wa amerika kandi yavuze ko irani yatanguye gukora ibikenewe kugira ngo gu- gu- kugi- yatanguye gukuraho- gukora ibikenewe nko mu gukuraho intango yahora itaramwe ubumara bwo gukora ibirwanisho roho nyanganda mu kugabanya urugero rw'ubutare yahora yengamwo ubugumara bwitwa uranium hamwe rero no kuzuza amazi ico kizu ibyo byose byahora bikorerwamwo aho mu ntumbero yo kwerekana neza ko itagishobora gukora ibirwanisho roho nyanganda twabwiye kandi ko umusuda umwe w'umunyayisiraheli yishwe abandi icumi bagakomereka ba- bikozwe n'umunyapalestina yarashe ku gitero ca bisi ahitwa ibersheba imbere yuko nawe nyene aca yicwa n'igipolisi ibindi twa- ibindi nkuru twabwiye niyo mu budagi bwemeye gufasha igihugu ca turikiya kwinjira mu muryango w'ibihugu bishamiwe iry'uburayi bidatevye
bakunzi mwese mukunda radiyo ijwi ry'amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe nanje aloise bigirimana mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ntidusangira ijambo aho uyu munsi tugaruka ahanini ku itangazamakuru itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi twibuka ko hashize amezi atanu ibinyamakuru byigenga cyane cyane amaradiyo ah, bifunzwe byinshi ndetse bikaza no gutwikwa Ah, muri studio muri iki gitondo turi kumwe na bamwe mu bayobozi b'ayo maradiyo Ah, reka duhere ku muyobozi wa radiyo bonesha atwibwire hanyuma dukurikizeho n'abandi ego mwaramutse ni patrick nduwimana nkaba ndi umuyobozi wa radiyo boneza fm baramutse n'abariko barakumviriza bose dukurikizeho umuyobozi wa radiyo rpa Eh, ndabaramukije nanje nitwa bob rugurika nkaba ndi umuyobozi w'iradiyo rpa ijwi ry'abanyagihugu dukurikizeho umuyobozi wa rema fm ego ndabaramukije nanje nitwa claude inkuru nziza nkaba ndi umuyobozi wa radiyo na televiziyo rema na patrick wibutse ni ryari mwamenye ko radiyo yanyu yatewe itariki cumi na zine nko mu ma saa tatu n'inusu narabikurikiranye nari muhira mugabo naramenye yuko abapolisi baje basaba ko ibiganiro byari kubera mu iradiyo byohagarara ariko mu nyuma cyabaye ni uko baje bafite intumbero bari baje gusambura bonesha reka dukurikizeho bob rugurika umuyobozi wa radiyo rpa ni ryari mwamenye ko radiyo yanyu yatewe Eh, eka nk'uko nyene mugenzi wanje patrick nduwimana ahejeje kubishikiriza amaradiyo murazi ibitero bayakoreye byaba hafi mu mwanya umwe na twebwe iradiyo rpa twaramenye uretse ko twari dusanzwe tuzi ko umunsi n'umunsi bazoyiturira canke bakayimenagura canke bakayugara twabimenye natwe mu gicugu mu gicugu c'igenekerezo rya cumi na kane rusama muri uno mwaka nyene twari twamaze kumva ko na radiyo televiziyo renaissance bamaze kuyitera urumva barashoboye gutahura yuko abateye kuri radiyo televiziyo renaissance bo baciye baduga haruguru gato kuri radiyo rpa Eh, bwana claude nkurunziza wowe rema fm wamenye ryari ko yatewe Ah, kubimenya jewe nabimenye itariki eh, cumi na zitatu eh, kuko ni ibintu byabaye ku murango ku murango w'izuba ryaka Eh, twebwe rero abaduteye bari abantu bamwe mbere twanabamenye kuko bari basanzwe bafise eh, ibyo bahora barongoye mu gihugu ko bamwe bari abasirikare abo twabonye kandi twari tumenyereye twari tuzi eh, bari muri wa mugwi wari kugomba gutembagaza ubutegetsi barababonye iyo twebwe baduteye si ibyo twabwiwe tubabazi bwana claude nkurunziza uri i bujumbura amezi atanu arashize bivugwa ko hari iperereza hari amatohoza arimo gukorwa ariko kugeza na n'uyu munota nta radiyo n'imwe muri izo zafunzwe yari yafungurwa nkawe wiyegereye aho abafata ibyemezo bari impamvu nyamukuru ituma amaradiyo adafungurwa bababwira ni iyihe icyo nababwira ni uko igihe hatanga gukorerwa amatohoza bamwe bararekuriwe na twebwe turi mu barekuriwe n'ubutungane ushobora gusubira gukora mbere hariho n'iyindi radiyo yarekuriwe n'ubundi butungane ariko ivyo o nk'uko ubutungane bubigira dosiye niy'umwe umwe wese si mwese mushyikiranira kimwe bakaca babemera ni ukuvuga rero ko twe twakurikije ubutungane turabaza yuko ah, amatohoza yaheze hanyuma baratubwira ati yaraheze murashobora gukora ese ubu murakora twebwe ntidushobora gukora kuko um, ah, bwari uburyo bwinshi bwato- bwa- bwa- bwatakaye kandi bugoye gusubira kwegeranya nayo ahandi yaba bwariho twashobora gusubira gukora ni ukuvuga ko mwebwe ubuyobozi ubutegetsi bwabahaye uburenganzira bwo kongera gutangira gukora ariko ubushobozi nibwo mutarashobora kwegeranya ubushobozi ntabwo dufise kandi nababwira yuko twe twaranditse amakete menshi twandikira ubusanzwe n'umushikirizamanza mukuru wa repubulika kandi atako aratwishyura bwana patrick nduwimana ah, ibyo wumvishije claude nkurunziza avuze yagize ati bo bashoboye kwegera ubutegetsi barabusaba barabemerera kugira ngo bongere bakore ariko ikibazo bafite ni uko bataregeranya ubushobozi kugira ngo batangiye gukora mwebwe muri bonesha fm hari icyo ubutegetsi bwari bwababwira mwari mwarekurirwa kugira ngo mwongere mutangire gukora nta nyishu amakete yaranditswe barandikiye umushyizamanza wa repubulika barandikiye umugwi ugeze gucunga rimwe n'ibimenyeshamakuru bikora umugwi w'igihugu witwa cnc mbere twaranasabye yuko hoba abantu boduhuza bakabijyamo umugwi w'igihugu ugeze agatekazina muntu sende hashi mugabo kuva icyo gihe amakete yandikwa nta nyinshi iraboneka inyishu ni yonyine yaba yuko ntiturekuriwe no kwegera aho iradiyo ikorera kandi gushika ubu tuvugana n'ubu abapolisi baracyahari urumva inomenya igituma umushikizamanza wa repubulika wewe abandagatiye ingingo ishobora gutahura igituma bob rugurika muri eripe ya mwebwe byifashe bite pasije nibaza ko ata byinshi norenza ko ku byo mugenzi wanjye patrick nduwimana yagejeje kugushikiriza ayoboye iradiyo bonesha fm reka tureke kumera nk'abasigana inkore ku maso hariho amaradiyo ubutegetsi buterekwa ubu burya butegetsi bwa cndfdd hariho amaradiyo bwari bwarahigiye kandi noneho kira ibi byabaye ni ibintu bari barateguye ariko bari barindiriye igihe kibereye kugira babikore bari bazi n'ingene bazobigenza urumva rero hariho amaradiyo ane ni ukumenyesha ni radiyo rpa ijwi ry'abanyagihugu ni radiyo bonesha fm ni radiyo isanganiro hamwe na radiyo televiziyo renaissance ibyo bimenyesha amakuru bine mu bisanzwe hajya mu burundi ni ibyo novuga hariho n'ibindi bihari byigenga ariko nibyo novuga nyamukuru byari byaboneye izuba ibindi nibyo novuga kandi byakurikiranwa na cyane n'abanyagihugu b'abarundi mbere ntagiye gushikuza nibyo byakundwa n'abanyagihugu kuko nibyo byabashikiriza amakuru atohoje amakuru ataho yegamiye amakuru atankunzi agira kubera ko byari byigenga kabisa hanyuma ikindi rero cyatumye ubwo butegetsi butayerekwa ni uko menshi muri ayo maradiyo n'amaradiyo yamye anyegurura ibinyegezwa by'abategetsi yaba ubwo bwicanyi ayo madosiye yo kwica abatavuga rumwe ayo madosiye yo kunyuruza itunga ry'igihugu bimwe byeruye ayo maradiyo n'ibyo n'ayo mateleviziyo ko ndababwiye ane niyo hanini yagiye arabishyikiriza ibyo rero byaratumye batagira ukwihangana na kare bari basanzwe bafite guke ibyo bita tolerance bari barahize rero kubyugara nicyo gituma byumvise mugenzi wanjye ayoboye radiyo rema fm yegamiye ubutegetsi claude nkuru nziza yabyivugiye neza ati twebwe baraduhaye uruhushya rwo gusubira gukora ariko ntiturashaka gusubira gutangura kubera ati twabuze ibintu byinshi kandi nibyo aho ndamushyigikiye nabone muri ajya amakuba n'ukuri abanyagihugu bari kumwe n'abasirikare bamwe bamwe barabononeye ibintu cyane rwose claude nkuru nziza bob rugurika aragira ati mwebwe kuba mwaremerewe kongera gukora ndetse mukongera no gusura aho mwakoreraga n'uko mukorana na leta
akarimi kavuga inagore karagororoka niko abarundi bakunda guca umugani mu rurimi rw'ikirundi nibaza ko ibyo abishyikirije niko birashobora kuba abyiyumvira ariko nibaza ko atari uko bimeze twebwe twaratewe kandi twe twatewe kare nk'uko natwe twatewe twenyine ko mazi ko ni radiyo y'igihugu yatewe ko ari bo bakundwa bagakundwa mbere na benshi ibyo nabyo ni ibyo guharira ariko igikenewe kumbure umuntu yashyikiriza ni uko abo benshi baranditse kete ariko mbega ko irya mbere twaryandikanye hamwe barasubiyeyo patrick nduwimana bwana nkuru nziza yigeze kuvuga ngo mwigeze gutanga urwandiko rumwe rwa mbere mwese mwari muhuriyeho hanyuma bisa nk'aho bo bafashe indi ntambwe bakurikirana icyo kibazo akavuga ko mushobora kuba mutarakurikiranye ikibazo cyanyu nk'uko byari bikwiye niko bimeze waya siko bimeze njye nawe ndi mu buhungiro ndafite abasigaye ijumbura babikurikirana ndafite uwuserukira ijisho ryanjye ni ukuvuga umuyobozi ufata kibanza uwo bita diretere interinete turafite icyo kwita komite egizekutife abatari bake bari bujumbura rero novuga nti nta gushaka na gutonya kuhari imbere rero ijambo ryo kuvuga ngo hariyo amatohoza nayo ndiko ndabona nta matohoza ariko arakorwa kuko nta matohoza yofata amezi atanu ku bintu byabaye ku murango izuba riva amaradiyo yacu ah, yasambuwe ayandi araturirwa ku murango abayaturiye ni abakozi ba leta urumva nta matohoza ahari Eh, nari nanse kugira yibye mu mpari ndende mbo bumva rema nimba yararonse uruhusha bakayemerera ikaba ifite ingorane z'uburyo mugabo ukabona abandi ni ukuvuga rpa abonesha renaissance nsanganiro nta kintu na kimwe kivugwa atari uko gusa ubu ubu badushyize mu mugwi umwe umugwi w'inyankaburundi n'ibindi byose nta matohoza ariko arakorwa rero kandi njye novuga nti mu gihe ubutegetsi eh, buriho ubu ubu bumaze kudushira mu byiyumviro byabo bamaze kudufata nk'abanzi bakatwagirira ibyo bashaka bakatwita amazina bashaka wowe wumva twogira iki nk'uko umwe muri mwe yigeze kuvuga ngo radiyo eh, rema fm ishobora kuba ikorana na leta cyangwa se yegamiye kuri leta ni nako amaradiyo yanyu bivugwa ko mukorana n'abarwanya ubutegetsi bwana nduwimana ugutuka ntagutorera Eh, ukuri ukuri kuzomenyekana mugabo uyu munsi ntigushobora kumenyekana urumva niko nakubwira nti abadusamburiye nibo bafite ubutegetsi uyu munsi nibo bica bagakiza ariko kumbure byo tuzoronka ubutungane butunganiriza bose kuva mbere iyo n'imvugo yatanguye kuva n'imbere y'uko baturira basambura amaradiyo yacu byaravugwa Eh, hageze kuri igitero eh, mu kwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na- na kane ntihenze mu ntara ya kibitoke ubwo nyine umugambi uri ku butegetsi waciye usohora i- itangazo uvuga yuko abateye mu kibitoke abateye abasirikare abateye abapolisi donc aya maradiyo yacu niyo yagize igitero urumva ni ibintu bitumvikana mbere n'umuntu afite ubwenge abyumviye nta n'umwe ashobora kubyemera urakoze bwana nduwimana claude nkurunziza namaze Ah.
igihe mu gihugu cy'u Burundi muri iyi minsi maze igihe hari ibibazo byinshi cyane ikintu kimwe abanyagihugu benshi bambwiraga ndetse abanyapolitiki nabo bakabimbwira ni ikibazo cy'ibihuha kiri mu gihugu kubera ko abanyagihugu badafite amaradiyo bari bakunze cyane icyo kibazo mubona gikomeye namwe niko mukibona turabizi ko habaye natwe icyo kibazo cy'uko usanga hari ibihuha byinshi na cyane cyane biciye muri bimwe bita rezo sosiyo aho usanga hakunze gukwiragizwa ibihuha icyo kibazo turabizi yuko ah, cyahabaye Ah, ariko kandi tuca tugenda natwe tuca tuvuga ngo nta radiyo n'imwe iriko irakora i bujumbura kuko izo zose twese tuvuga turabizi ko hari izindi zadutanze gushika zanasohoye bamwe mu bagiye gukora kuri ayo maradiyo yose turiko turavuga hariho abaciye ku iradiyo nkuru y'igihugu nayo irakora hari izindi radiyo ziriko zirakora kuko washaka n'amatora narumvirije abandi bariko ba- barayakurikirana baba bafise amaradiyo ariko arakora ukuntu ibintu byariko biragenda ni ukuvuga rero yuko amaradiyo hari ariko arakora mugabo ntawo kwankangwa ariko kuvuga yuko habaye n'ikintu cy'ibihuha mugabo ibyo bihuha rero byari binahari n'imbere y'uko uh, ibyadufikiye bihaba kuko twabonye yuko hariho ukuntu hayatanguye gukwirakwiza ibintu rimwe rimwe uh, ugasanga biciye kuri ubwo buhingangurukanabumenyi ari ikinyoma ugasanga rimwe rimwe kiremewe mbere gusumba gusumba n'ukuri bwana bob rugurika ingaruka mubona nk'abayobozi b'ibitangazamakuru ah, nk'abantu mwakoze umwuga w'itangazamakuru kuba ayo maradiyo ubu ngubu adakora ingaruka bifite ku banyagihugu ku banyamakuru ubwabo ni nk'izihe kuri wowe Eh, urakoze ariko urantunga jewe imbere yo kuvuga ingaruka mbi ziri ku bamenyesha amakuru cyangwa ku maradiyo nagomba ndababwire ingaruka mbi ziri ku gihugu ubwa mbere na mbere Eh, kuko nibaza ko murabizi no mu bihugu byose si mu burundi gusa eh, uruhara rw'amaradiyo ibimenyesha amakuru ni, ni kirumara mu, mu, mu, mu bijyanye na demokarasi ni baravuga ko ari kimwe mu nkingi za demokarasi nyakuri ingaruka ya mbere mubona ni ubwo bwoba uno munsi igihugu cy'u burundi nibyo barakiduhungishijemwo baratwomora abandi barabica muribuka umumenyeshamakuru wa bonesha fm jean baptiste bireha yahatswe kuhasiga ubuzima ari kumwe n'uwahoze ayoboye umugambi ipd murazi ko barashwe we wararokoka abamenyeshamakuru rero benshi barahunze icyo onye ubonye umuntu yona agishima ko bakiri bazima ariko ngira nakwereke ingaruka mbi y'ibyo bintu ubutegetsi bwakoze uno munsi mu gihugu cy'u Burundi abarundi hafi mirongo icyenda n'umunani ku ijana batekewe n'ubwoba bari mu bwoba ariko hariho uduce nka tubiri ku ijana twabo nyene ba- ba- bahembwa n'amahera y'ikori y'umunyagihugu abo nyene bari mu bafata ingingo uno munsi abo nyene bari mu bitwa ko ngo bayoboye igihugu bobo nta bwoba bagize kuko nta kibatera ubwoba nibo bazi ibyo bariko barakora ariko wumva iyo ngaruka ya mbere mirongo icenda n'umunani ntihende ku ijana bari mu bwoba nagira ivyo ndakubwira biharuro bikura hega mugenzanzu nagira ndakubwiye ko n'abo banywanyi ba sende david nyene bari ngaho i bujumbura rega turayagamisha yose baratubwira ko batekewe n'ubwoba ivyo rero ni Oya, kimwe ikibazo co kumenya mu ngaruka ari ivyo biharuro mbi.
bikura ko atari ivyo uriko urahimba nk'uko bakunda kubivuga abanyarwanda Bob- nabumvise Bob Rugurika Claude Nkurunziza aravuga ngo iyo mibare niyo urimo guhimba ngo wayikuye he reka ntaco ndayivuge arayihinyuza jewe ndiko ndagereranya nta kibazo reka Rero na- nagomba sinshaka kuvuga- kuyinyuza abo nyine kumenya aho wayikuye kuko si- utwo tubiri ku ijana mirongo icyenda n'umunani ku ijana nimba utariko ukina umukino wa politike tugize ukuri aho wavuye iyo unkundira nkabanza ngaheza icyiyumviro canje hanyuma nawe ukumbura ukagira ico bivuze ko ariko ngira claude urabizi abatware mu burundi abantu bafata ingingo bari mu bibanza vya politike aribo ba mwebwe murazi yuko muri bake cane muri kurusha sivyo nibaza ko mu- eh, umubare namwe mufise Ni- mugabo niwabona muti twebwe abategetsi turi bice mirongo itatu ku ijana navyo uraza kubivuga reka mbandanye nariko ndavuga ko vyaratumye mu majambo make abarundi sindi bahunga n'igihugu abicanyi ngaho mu burundi uno munsi bariko barica abantu ataco binona uno munsi abantu bariko baranyuruzwa ababikora ataco binona uno munsi abantu baranyuruzwa bagatogwa ibiziga kera amaradiyo akiriho aya maradiyo yigenga yacu baturiye kera yaramenya inkuru akanasemerera abantu bakagira isoni bakamaramara ugasanga rimwe rimwe imigambi igahise barayivuyemo ariko uno munsi biriko birakogwa amenyo umunsi hazoba amatohoza yigenga muzosanga ibara ryaraguye mu burundi urakoze cyane bob rugurika bwana patrick nduwimana ah, kuri uyu wa gatanu intumwa yihariye ya leta zunze ubumwe za amerika ah, thomas perriello yasabye leta y'u burundi ah, kwihutira gufungura ibinyamakuru byigenga icyizere mufite kingana gite urazi imyifato y'ubutegetsi eh, buhari ubu nta saka na ritonya bafite ryo kugurura amaradiyo yacu nta na ritonya ntabyo mbona ahubwo rero ryo bintera kwiyumvira yuko eh, urazi biri kubera ubu eh, i bujumbura cyane cyane mu makaritsiye amwe amwe ingene ubuzima bw'umunyagihugu babu rangiza mu isegonda kandi abanyagihugu bakicwa n'abari bajejwe kubakingira no kuvuga abapolisi mbere jensi yamfise n'amakenga yuko atari abapolisi kuko amahano u- ubwicanyi bw'agahomabunwa bukorwa mu makarasi ya mwamye jensi yumvira ko vyoba bikorwa n'abantu bageze eh, polisi kuko polisi ubundi eh, mu- mu kazi jejwe hariho gukingira abanyagihugu ibiriko biraba rero bira- birateye ubwoba n'agahinda bigaca binatuma n'inzira zikumbura ubutegetsi mu kutagomba kugurura amaradiyo yacu bagomba yuko ivyo bintu biba atacamira atawukoma induru ni ukuri jewe nta cyizere na gitonya mbona kiretse kiretse nyene habaye nk'inguvu eh, eh, nyene byo kugira gushirako presiyo ubutegetsi bwa nkuru nziza mu kubu- mu buryo canke indi presiyo canke hatangwa ibide- ibiganiro nyabyo ikibazo cyacu c'amaradiyo kikajyamo kuko ako kamo katewe kuva mbere ariko gushika ubu nta kiriko kirakorwa Ni- ibyo ibyo mugenzi wanjye bob rwika yavuze ati ingaruka nyamukuru ni uko kuntu ibara rikoreragwa mu gihugu ku munsi ku munsi kandi bigakorwa n'inzego z'ubutegetsi ni ukuvuga izo nzego z'umutekano inzego z'iperereza rero mbere dushobora kuzita ko ari inzego z'umutekano kuko nta muntu agire gucungira umutekano w'umunyagihugu yokora amarorerwa tumaze iminsi tubona bwana claude nkurunziza aba bagabo uko ari babiri baragira ati gufunga amaradiyo yigenga gufunga ibitangazamakuru n'ibara ku gihugu akagira ati hari ibintu bikomeye birimo kubera mu burundi wowe aho i bujumbura ubona ibintu byageze rudubi ego kubera baba bari kure ndabizi yuko naho bari kuba bari hafi batari gukoreka gukoresha imvugo irengeje urugero kuko si bwa mbere mugenzi wanje wa eritara arabizi yuko hari ikibazo no ku iradiyo yiwe aho amwese makaba afata amakuru tuzi yapapuro hasi bakabateguye ntibisanzwe rero yuko abarongozi bamwe bamwe bimenyesha amakuru bashobora kuba biyumvirwa ariko sinibaza ko ari uko bimeze ntiturashika ngaho ariko nk'abarundi benshi mvuga ko nifuza yuko mu burundi haba hari ibinyamakuru byinshi cyane ariko ibinyamakuru byinshi cyane bikorera mu mategeko atari bikora ibyo bishaka ibyo bishaka cyangwa ibyo yumviriye mu mutwe akumva ko ibyo avuga ari byo by'ukuri ibiharuro atanga bikuye mu mutwe akumva ko ari byo by'ukuri akabona ko uko umuntu ashoboye gukorera ashoboye kujya mu rwego rw'igihugu ibyo bintu bitaba hari ukuvuga ko iradiyo yiwe ibikorera ubutegetsi cyangwa aba ari iy'ubutegetsi nibaza ko atari uko bimeze mu bisanzwe si uko byategerezwa kumera nk'uko twabibonye no muri kahise kumbure hariho ibintu byinshi byatumye amaradiyo muri kino gihe biba bimeze uko bimeze mugabo nabo nk'uko yabivuze mugenzi wanjye kumbure baba bari hafi nk'abandi ibyo bintu ariko aravuga ubuhari n'ubwo icyo kibazo cyaba cyaravuye mu ngiro mugabo urumva ibyo babivuga bari kure cyane ariko two basaba ko bibakundiye boshobora kugaruka ubona ko bo banatomboye uwo mwanya biranashoboka no kubatwama ariko mu nkundire mu nkundire claude claude mu nkundire ni ukuri utari kuriyobagiza ibintu biri kubera mu gihugu aha wotubwira yuko twoza tukishora ngo turatashega claude uvugishije ukuri uravye iriko biraba mu gihe urazi nyine twavuye urazi nyine twavuye mu gihugu duhigwa buhongo baturondeza ahantu nagira nongere ko kumbure ko n'icete rya mbere igihe navuga twanditse nabisunika ari mu mwanya mugabo hariya bari bahari none mwebwe menya n'iradiyo zaturiwe nibaza ko na renaissance yaturiwe kandi ari ngaha nibaza ko atakabaye murakoze cyane murakoze cyane noneho tugeze ku musozo claude nkuru nziza ijambo rya nyuma ego ijambo rya nyuma ni uko nk'uko mwabivuze turabizi yuko ukumenyesha amakuru ni igikorwa gikomeye cyiza cyane kandi gituma igihugu gitera imbere mu bice byinshi natwe turifuza yuko amaradiyo menshi muri kino gihe aba ariko arakora ikindi cyane akaba ari uko amaradiyo yose yoshobora gukora mugabo agakorera mu mategeko ariko muri kino gihe nk'uko mubyumva biri mu butungane kandi natwe twarafata ubutungane kuko natwe mwumva yuko naho twari dufite n'ubwo ruhusha twaronse naho nari uko ducishije mu nzira y'ubutungane naho twarose urwo ruhushya natwe twacafise icyo kibazo cyo kuronka uburyo uburyo bukwiye bushobora gutuma umuntu ashobora gusubira gukora kuko twebwe ibyo bwa twabwomorewe ni byinshi cyane ariko tweho kumbure turizeye yuko inzego zihari zizoteba zigatorera umuti ibyo bibazo hama nimba dukeneye gukora umwuga w'amakuru tukawukora cyangwa tugahitamo tugakora uwa politiki tugahitamo n'uwo kwanya igihugu cyangwa tugahitamo uwo gukunda igihugu bob rugurika umuyobozi wa rpa ijambo rya nyuma ego murakoze nagina ariko ndumviriza mugenzi wanje claude inkuru nziza wa radiyo rema fm ariko aravuga biragoye kumutandukanya na philippe nzobona ari bavugira leta cyangwa umwe daniel gerard ndabirabe avugira umugambwe cndfdd cyangwa pascal nyabenda arongoye cndfdd kuko bavuga imvugo imwe n'amajambo ingene bayakurikiranya namwe iyo bariko baravuga ibimenyeshamakuru ariko kumbure ngira batiramira hamwe iyo bariko barayaga bene ivyo bibazo ico nashaka kuvuga jewe ijambo rya nyuma ni akamo nibaza notera umuntu wa mbere noherako ni umugabo petero nkuru nziza jewe nshobora no kwita umushinga ntayashatse nibaza ko n'umuryango we cyangwa abantu yoba afite bamukunda bamuhanura bamuhanure agarukane ituze mu gihugu cy'u Burundi bihereye muri uko guhamagara ibimenyesha amakuru bigasubira ku mirimo guhamagara abo banyepolitike reka ndetse ndiko nivugira nk'umumenyesha amakuru nahamagara abo bana b'igihugu bose yangaje kubera ibi bintu ngenda babwira abo bantu barazi ibintu by'intambara barazi ibintu byabatwaye mu ishyamba kwari ukubera ko banizwe bavuga ko banizwe bimwe ijambo kwari ukubera ko bavuga ko batagira aho bavugira none raba uno munsi nibyo bariko barakora mu gihugu je nasaba yuko bogarukana gusa muri rusange ituze mu gihugu kubera ibi bintu ni ukuri iyo uriko urabikora bikiri ko biraba ugira uti namarame kubera ko uba ubona umengo ura- urorohewe wahora kugora wahora kurabira ku isahani isi ihari ariko ibi bintu mu nyuma bizana akarambaraye ugasanga mu nyuma abantu bariko bagira ati iyo menya aro rero icyo navuga nasubire ahamagara abarundi bose Ni- nabanza akorane n'abo basanzwe bajejwe amabanga yo kurongora icyo gihugu ariko uretse ko bakirongoye biteye ku biri n'amategeko nk'uko abatari bake babivuga mbere harimo n'amakungu je nibaza ko ibyihutirwa ubu n'ibiganiro ibiganiro rero bizohuriramwo n'aba bayoboye aya maradiyo yigenga aya mashyirahamwe ya sosiyete sivile bagaruke bumvikane ingene umwe wese mu bimu- mu vyo ajejwe mu bimuranga ingene asubira gukorera igihugu akaja ku murimo tutibagiye n'aya maradiyo urakoze Kino cyane ubwira- ura- urakoze cyane bob rugurika ibitekerezo byawe biru- nibaza ko ari aho nogeza abumva banyumvise urakoze cyane bob rugurika umuyobozi wa radiyo rpa Ah, bwana patrick nduwimana ah, umuyobozi wa radiyo bonesha fm ukaba na perezida w'urunani rw'amaradiyo asamirana mu burundi ijambo ryanyu Eh, no kunganira gatonya nk'ibyo mugenzi wanjye bob rugurika avuze ni ukuvuga iyugurwa ry'amaradiyo yacu ni ikibazo tubajya mu bindi bibazo byinshi biriho muri kino gihe mu gihugu ni ukuvuga ibibazo bijyanye n'umutekano w'abanyagihugu ibibazo bijyanye no guhonyanga gato y'akazina muntu nakubwiye yuko ibiriko biraba mu gihugu n'agahomerabunwa ariko haraba ubwicanyi burengeye burengeye ina kandi eh, abariko barabikora kumbura uyu munsi ni uko atawubakomakoma mugabo ni ukuri niyumvire yuko ejo uriko ara- uriko arazimanganya ubuzima bw'umuntu azokurikira naho hazota imyaka ingahe bizoshika je rero navuga nti naho hamaze gu- guterwa akamo akatari gake basaba ubwo butegetsi kwemera kwicara n'abandi kugira bavugane ibibazo bihari nanjye ngiye gutera ako kamo ibintu biriko birayangara ejo nabo nyene bazosanga byabananye no kugarura ibintu kuko mu burundi muri kahise ibibazo byose twagiye turagira intambara zagiye ziraba zarangijwe n'ibiganiro Eh, uwuzi inzira amasezerano yarusha yafashe imyaka byafashe uburyo byatwaye u- abantu bari bamaze gupfa imbere y'uko amasezerano a- a- aboneka nimba koko tukiyumvira yuko igihugu ari icyacu twese harageze nimba hatararengerana yuko bicara ku meza abaserukira eh, abanyepolitike abaserukira sosiyete sivile abaserukira amashengero abaserukira ibimenyeshamakuru abaserukira abanyagihugu tukicara tukarondera umuti i- i- igihugu cyacu ni ukuri kiriko kirajya mu manga mugabo eh, ni uko mbona umengo eh, impanuro zitangwa abandi bobo babifata uko bishakiye bobo ubona ko bifatiye no mu gahanga amakungu yahora afashe i burundi ye ni ukuri atari inzira yonyine yo kwicara hamwe ngo abantu bavugane imbona yuko i- i- i- igihugu cyacu kigiye kuva mu ngorane kirimo murakoze cyane murakoze namwe inshuti mwese mwari muduteze amatwi Ah, nshimire cyane abatumirwa bacu bwana claude nkurunziza umuyobozi wa rema fm ndagushimiye cyane umwanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika turashimiye namwe kuba ah, mwashoboye kutubaza kugira mumenye ibyo tubona be n'ibyo abatari bake babona ariko ryongera nta mubare uza gutanga murakoze cyane nshimire kandi bwana bob rugurika umuyobozi wa radiyo rpa nawe urakoze akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze namwe kuri aka kanya mwaduhaye kugira dushikirize akababaro kumbure dufise ku mutima ku biriko birabera mu gihugu iwacu i burundi ariko kandi nagomba ndemesha abarundi ngaho nyene haba ngaho i bujumbura canke inyuma y'igihugu haracariho abagabo hariho abarundi b'abashingantahe ni ukuri je nibaza ko bitebe bitebuke umuti wo gusubira kubana mu mahoro uzosubira kuboneka ngaho mu burundi urakoze cyane nshimire kandi bwana patrick nduwimana akaba ari umuyobozi wa radiyo bonesha fm ndetse akaba ari na perezida w'urunani rw'amaradiyo asamiranira mu burundi bwana nduwimana patrick ndagushimiye akanya nawe wahaye radiyo ijwi ry'amerika nshimire cyane namwe nshuti mwese mwari muduteze amatwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze mugire umunsi mwiza